iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byabyo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki cumi na zibiri y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federica nkurikije ushobora kuziye niba bakayitwara inkoko bakayitwara icyo bagusanze aho ngaho bakagitwara ngo utange mituweli cyangwa ibishyimbo nabyo banabidaha bakabitwara uyu ni umunyagihugu avuga ku bisabwa kugira ngo baronswe uburyo bwo kwivuza bwa mituweli iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye igihugu cya afurika y'epfo aho eh, amasanganya yabaye ndanse turabibashikiriza mu kanya kari imbere amakuru yo hirya no hino tuyatanguye kuyavuga ku Burundi intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za Amerika mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini Thomas Perriello yatanguye urugendo mu bihugu vy'Iburaya hamwe no mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini urugendo rufise umugambi wo kurondera inyishu y'ibibazo biri mu Burundi hamwe no gufasha mu gikorwa kijanye n'amatora ategekanijwe mu gihugu ca Repubulika ya Kongo iharanira demokrasi mu itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganji bwa leta zunze ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire hamwe no gufashanya n'amakungu rivuga ko Amerika ishigikiye ibiganiro bihuza abarundi vyatangujwe icese ku igenekezo rya mirongo irindwi n'umunani ry'ukwezi kw'icumi na kabiri mu gihugu cya uganda iryo tangazo risaba kandi ko ivyo biganiro bikomeza atantambamye mu rugendo hazobwira mu ntara ya afurika y'ibiyaga binini umucana ya periyero azobonana n'intumwa zitandukanye z'uburundi hamwe n'abatetsi bo mw'ishirahamwe ryo mu bihugu vya afurika y'umusereko mu mugambi wo kuraba ukuntu ibiganiro bihuza abarundi vyotangura vuba yarusha mu gihugu ca tanzania bitekanijwe kw'iyo ntumwa ya leta z'ubumwe za amerika thomas periyero agendera igihugu c'ububirigi ubutaliyano tanzania u rwanda hamwe na repubulika ya kongo iharanira demokarasi Eh, muri aka karuhuko ko mu minsi mikuru ya noheli na bonane honyene ni ukuvuga muri izi ndwi zitandatu ziheze mu gihugu cya afurika y'epfo hishwe abantu bashika igihumbi n'amajana umunani baguye mu isanganya ry'imodoka umushikiranganji w'igihugu cya afurika y'epfo ajejwe ivyerekeye gutwara abantu n'ibintu eh, dipuo peters uyu munsi kwa kabiri yavuze ko abantu igihumbi n'amajana indwi na mirongo itanu na batanu bishwe hagati y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri no ku itariki ya cumi na rimwe y'uku kwezi kwa mbere mbere ivyo bitigiri vyariyongeye inshuro 14 kwijana ugereranije n'imfu zivuye ku masanganya y'imodoka yabaye mu mwaka uheze uyu mushikiranganje avuga ko abantu ibihumbi bitandatu bahagaritswe kubera bari ko batwara imodoka baborewe avuga kandi ko nyinshi muri izo mpanuka zavuye ku badereva bariko barihuta cyane imodoka zitari zikwiye kuba ziri mu ibarabara kuko zidakwije ivyemeza ko zikomeye hamwe no ku kuntu abari muri izo modoka batari bambaye imisipi ishobora kubakingira mu gihe c'isanganya raporo y'ibitigiri vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu ivuga ko abantu umuriyoni umwe n'ibice mirongo ibiri na bitanu bicwa mu masanganya y'imodoka ku isi hose kiramwaka menshi muri ayo masanganya akababera mu bihugu vyo muri afurika muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika tukiri kandi mu gihugu cya afurika y'epfo ico gihugu cahawe ikiringo co gushika kw'igenekerezo rya cumi na gatanu ry'ukwezi kwa gatatu kugira ngo kizobe camaze kureka inkoho inkoko murambabarira inkoko zivuye muri leta z'ubumwe za amerika zinjire kugurishwa mu gihugu cya afurika y'epfo ata amatagisi arinze kurihwa ngo bitagenze gutyo naho igihugu cya afurika y'epfo kikaca gitakaza uburenganzira bwaco bwo gushora ivyimburwa muri leta zunze ubumwe za amerika ata amatagisi kirinze gutanga nk'uko biri muri ya masezerano ya amerika ifitaniye n'ibihugu vyo muri afurika agowa iyo ngingo yatangajwe ejo ku munsi wa mbere na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama mu ndwi iheze umushikiranganji w'igihugu ca afurika y'epfo wajejwe ubudandaji rob davis yaratangaje ko ivyo bihugu uko ari bibiri vyarangije gupfundika amasezerano atandukanye yerekeye urudandazwa rw'inyama yamara ambasaderi aserukira leta zunze amerika michael froman yaragabishije avuga ko hakiri intambamyi ku gihugu ca afurika y'epfo ambasaderi froman yavuze ko leta zunze amerika zikeneye kubanza kumenya niba igihugu ca afurika y'epfo kizogura inkoko zivuye muri leta zunze amerika imbere y'uko kibandanya gushora ibidandazwa vyaco muri leta zunze amerika atamatagisi kirishe igitero cy'umwiyahuzi cyabereye mu gisara cya Istanbul mu gihugu cya Turkiya uyu munsi kwa kabiri cyahitanye ubuzima bw'abantu cumi cyongera gikomeretsa abandi cumi na batanu mu kiganiro cegera cy'umushikiranganji wa mbere Numan Kurtulmus yatanze ari mu gisagara ca Ankara yavuze ko uyu mwiyahuzi ari umunya Syria yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani kandi ku bucuti ashobora kuba afitaniye n'umurwi w'abayisilamu intagondwa ISIS buriko buratohozwa Kurtulmus yavuze kandi ko benshi mu bantu bagandaguwe muri ico gitero bari abanyamahanga muriko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro iradiyo ijwi y'amerika ryabateguriye birabandanya Yarusha mu gihugu cya Tanzania kuva ejo ku munsi wa gatatu hazoba inama ijejwe kumviriza ivyerekeye ibibazo vyo mu Burundi. Iyo nama yatumwe ko n'umurwi ujejwe ibibazo vyo mu ntara Afrika yo mu seruko no gutorera inyishu y'amatati y'inama nshingamateka umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika yo mu seruko. Iyo nama yasabwe n'amashirahamwe atandatu ya Afrika adaharanira ivyicaro vya politike muri yo harimwo ishirahamwe rihurikiyemwo abashingwa manza bo mu ntara Afrika yo mu seruko bita East African Law Society mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema Maître Dieudonné bashirahishize vice president w'iryo shirahamwe aratubwira impamvu basavye kw'iyo nama itunganywa tubatega amatwi amashirahamwe atandatu akorera mu karere ka afurika y'ubuseruko harimo ishyirahamwe rihurikiyemo abashingwamanza bo muri aka gace ka afurika y'ubuseruko barandikiye utwara inama rihurikiyemo abashingamateka bo muri aka karere eyara ku igenekerezo rya cumi na gatandatu z'ukwa cumi na rimwe ikete bita petisiyo aho bamusabamwo ibintu bitandatu ikintu cya mbere cyari ugusaba yuko eyara yiyamiriza bimwe bigaragara atakurya umunwa ubwicanyi ihonyango ry'agateka kazina muntu bikorera mu burundi ihigwa buhongo ry'abakora mu by'agateka kazina muntu k'abantu badahuza ibyiyumviro na leta twari twasabye kandi rero ko hotunganywa inama aho abarundi cyangwa abandi bantu bo mu karere baza kuvuga ku mugaragaro ibiba bakabivuga batajya umunwa n'urwo rwego ruhambaye rugira gatatu rugashobora gufata ingingo ruzi ibiko biraba twari twasabye kandi yuko iryo shyirahamwe mu gihe rimaze kumva uburemere ko boca bagira umugwi ugenda gutohoza ayo mabi ariko araba mu gihugu ikindi twari twasabye twari twasabye yuko eya nayo nyine nk'urwego rwa afurika y'ubuseruko kubera tubona yuko eyase isa muri ibi bintu niyakweza amaguru yosaba cyane yo nyine nk'urwego umuryango w'ubumwe bwa afurika ukanyarutsa ugashyigikira cyane ibiganiro byotuma ibi bintu bihagarara cyane cyane ukanahagarika n'ayo mabi ni ukuvuga rero ku munsi wa kane abo bantu banditse ubwo rwandiko ayo mashyirahamwe atandatu nibo bazotangura gusigura icyatumye bandika bazaba bariko barabisigurira eyara haratumiwe n'abantu bo muri leta ngira ngo bazobwirira ico babivuze ko hanyuma nabo rero mu mashirahamwe yigenga bazoheza nabone bagatanga umuco kumbure bikazoshobora gutuma urwo rwego ruhambaye ruserukira abanyagihugu mu gihe abantu bari mu muryango bategerezwa kumenya ibiriko biraba ku mubanyi umubanyi niwe muryango ukuvuga yuko urwo rwego byari bikwiye yuko rwoterera gusumba rumaze kumenya koko ibiriko biraba bene kubikorerwa bamaze gushika bakabibabarira kuko twibaza yuko ibyo bumva mu binyamakuru bidakwiye uvuze bimwe mu bintu mwifuza ko iyi nama yaganiraho ese icyo cyifuzo cyanyu uyu muryango wa afurika y'uburasirazuba cyane cyane abagize inteko nshingamategeko yarwo barabyemeye mu byo twari twasabye bimwe bimwe nk'icyo cyo gutunganya icyo gikorwa kizotangura vuba ku cyicaro cy'ishyirahamwe murumva yuko bakitwemere ni muri make rero ikintu cya mbere twari twasabye cyari icyo cy'uko botunganya iryo koraniro aho abarundi bashobora kuza bakasigura ayo mabi ngena ariko arakorwa kumbure twizeye yuko n'izindi ngingo twasabye yuko zofatwa zishobora guca zikurikira mu gihe urwo rwego rwaba rwamaze kunyurwa rukumva ko koko rutegerezwa gushyiramo ingufu zirengeye izo bariko bashyiramo uno munsi metere diyodone bashyiraho ishize turagushimiye cyane kano kanya uduhaye murakoze cyane namwe urakoze nawe edi twagerageje kuvugana n'umushikiranje w'urundi yajejwe intara ya afurika yo mu seruko kugira ngo twumve ko urundi uzoserukirwa muri iyo nama ntitwamubona kuri telefone ngendanwa hari abanyagihugu batewe amakenga n'ihinduka ihindagurika ku byerekeye ibiciro by'ubudehe rigiye gutangura mu minsi iri imbere ubuyobozi bw'ibiro by'igihugu bw'ubuteganirize bw'abakozi amajambo make rssb bujejwe kwakira no gucunga intererano abanyagihugu biteganiriza mu byerekeye kwivuza bivuga ko ivyo bizotuma ibiciro byo kwivuza bihinduka ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa amezi atanu arashize gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante ishyizwe mu maboko y'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi rssb ubusanzwe ubu bwisungane buri mu byiciro bitatu abakene bishyurirwa amafaranga ibihumbi bibiri abishyurira ibihumbi bitatu kuri buri muntu n'abishyurira ibihumbi birindwi byose bishingira ku cyiciro cy'ubudehe buri muryango ubarizwamo amakuru twahawe n'ubuyobozi bwa rssb aravuga ko mu bihe bya vuba butatomoye hasohoka ibyiciro by'ubudehe bishya bishobora no guhindukana n'umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza bwana Pierre Claver Nzahumunyurwa ashinzwe ubukangurambaga mu bwisungane mu kwivuza muri RSSB ibyiciro by'ubudehe nabyo nibimara gusohoka ubwo hazabaho byanze bikunze ihinduka ry'umusanzu wa mituweli bakurikije ibyo byiciro uko bizaba biteye ariko ntabwo nababwira ngo icyiciro uzishyura make azishyura aya uzishyura menshi azishyura ariya kubera ko ibyo byiciro bitari byasohoka n'uwo musanzu mushyashya utari wagenwa biragoye guhita wemeza cyangwa uhakana ko impinduka zabaho zaza ziri ku biciro bihanitse ariko ikiriho ni uko kuva habaho iyi gahunda y'ubwisungane mu kwivuza ibiciro ntibyagiye hasi byatangiye buri muturage yishyura amafaranga igihumbi none ubu wanyuma arishyura ibihumbi birindwi abishyura ubwisungane mu kwivuza bo basanga igihe amafaranga yakwiyongera byagorana kuyabona aba batuye mu murenge wa masoro mu karere ka rulindo nubwo yakwiyongera yari bitatu bwa mbere yahereye ku gihumbi none ageze kuri bitatu kandi na bitatu turayabura none ubwo niyongera rero byaba ari uguhumira kumira ari rwose ni ukuduhuhura n'ubundi ntaho twaba tuvuye nta naho twaba tujya nk'ubu tuba turi abantu b'abahinzi bayongera se ahubwo bari bakwiye kuzayagabanya bagashyira kurangana wenda nka bibiri cyangwa se icyatanu bityo umuntu w'umukene aya ni amafaranga yakunze kuboneka mu nzira zigoranye ashyamiranye abaturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze ibi rssb ntiyemeranya nabyo iravuga ko ikimara gufata inshingano z'ubwisungane mu kwivuza byahise bicika ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu rwanda kiravuga ko ikibanza ari ukwigisha umuturage kumva ibyiza by'ubwisungane mu kwivuza aho kumuhutaza umuntu ugenda ugafata itungo ryo ukarigurisha ugafata inzu ukayigurisha ugafata iki uyu munsi urabigurisha ejo uzabigurishe n'usura ugasanga ntacyo afite se uzagurisha iki uzamushyira muri gereza wapi ahubwo umubwira uti tangira uteganyirize ubuzima bwawe hakiri kare kuko amafaranga yawe agomba yaba agafite nk'umuryango w'abantu barindwi agomba ku gihumbi makumyabiri na kimwe agasanga biragoye ubu turamubwira tuti hera muri uku kwezi kwa mbere nubona bibiri ushyireho nubona kimwe ushyireho ukwezi kwa gatatu kuzajye kugera waramaze kubona ibihumbi byawe makumyabiri na kimwe umuryango wose waramaze kuwishyurira ese koko guhutaza abaturage byabaye amateka mu karere ka rurindo mu majyaruguru y'u rwanda ntabwo byacitse biracyariho inguni zose ni ingufu ni igitugu nta burenganzira tubifitemo bavugaga ko byacitse tukumva ko byacitse niyo mpamvu byacitse ni agahato ntabwo byagiye biracyariho ni agahato bashobora kuza ihene bakayitwara inkoko bakayitwara icyo bagusanze aho ngaho bakagitwara ngo utange mituweli cyane ibishyimbo nabyo banabidaha bakabitwara cyangwa mu isoko runaka bakagufata ibyo bikorwa na bande aho ngaho abashinzwe umutekano inguni zose tugiye ku isoko nka rusine uragenda bati kuba nta mituweli werekanye ntabwo uryinjiramo ubwo rero icyo ni ikibazo bidasubirwaho abafatabuguzi b'ubwisungane mu kwivuza bemeza ko ari inshingano ku gusigasira amagara yabo nubwo hari ababura ubushobozi ufite umuryango w'abantu bangahe turi batanu ubwo ni ibihumbi bingahe n'urumva ni cumi na bitanu biraboneka bite muri ibi ukurikije ko uba urengera umuryango wawe urashakisha wenda nta kazi umuntu aba afite cyangwa se n'imirima ngo umuntu arahinga agasarura ariko umuntu arigomwa kuko iyo umuntu arwaye malariya n'ubundi biba ngombwa kumuvuza ntiwareka ngo apfe kandi kumuvuza ijana ku ijana ni ibintu bihenze ntabwo mbishoboye nk'ubu mu rugo turi barindwi ariko ufite mituweli turi babiri n'ingeno y'umwana nkange ubuzima bwarananiye uri nkatangwa iyanjye niy'uno mwana abandi bo bigenda bite abandi bo ni uko nyine ni uko yesu abafasha ntibarwaye ntabwo bakunda kurwaragurika nkanjye imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu rwanda igaragaza ko abanyarwanda bagera kuri mirongo irindwi n'icyenda aribo bamaze gutanga ubwisungane mu kwivuza mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu n'impuzandengo ubuyobozi bw'iki kigo bwishimira bufatiye ku kigero mituweli de sante yari iriho mu myaka yabanje akarere kaza imbere ni kamonyi iri ku bwitabirire bwa mirongo cyenda na babiri ku ijana mu gihe rubavu nayo iri inyuma kuri mirongo itandatu na batanu ku ijana gushyiraho amatsinda y'abakangurambaga ku nzego z'ibanze mu gushishikariza abaturage ubwisungane mu kwivuza batabahutaje baje no kwinjiza ikoranabuhanga mu kwakira no gucunga imisanzu ya mituweli de sante biri mu nkingi za mwamba rss bivuga ko zizafasha rubanda mu kubagezaho serivisi zinoze mu buvuzi mbese nyine baratubwiye ngo bazaduha mituweli y'aba- y'abakecuru i- nyine kuko nta mafaranga tugira ntabwo turayizibona ubu narebe ukuntu byagenze iyo murwaye bigenda bite mwivuzamo iyo turwaye dusaba nk'udufaranga nk'abantu batuduha tukajya kugura imiti ariko bagira ubusa ijwi ry'amerika irurindo mu majyaruguru y'u rwanda
ukiri mu inzoga yanjye wanyoye nanjye ukambana ngaho ngaye ndakura ndakura mbeje urazi icyondi abona icuri nibatakibona ahubwo icyo tutazi nicyo uzovamo umuntu anyuze bakanga kuyiriha murabona abo babishe n'imbwa zawe mpeze amafaranga yawe Imbwa.
zita
Eh.
mureke ntiwikwegera agasho Dore umunyama yose ngo yategwa n'uko mukana n'abategetsi bakomeye
we cyangwa se ndayamuhebera kuko abategetsi bakomeye si bo bamutuye kunywera inzoga urazi ngana ziranguye zinzinze ntetse amafaranga yawe utayampereye ubwira iki nanjye mvana ehe nkorako kubona umugabo nkorako akira basituye muri hire nzitonda Eh.
muwava ubura byose ngo uruhukire mu gasho ubundi ko ameze n'abandi baba bayamuhebye Ah. abo bahora bayamuhera niwe bamutera ubuhimbiri uti ni umuhimbiri we abo bategetsi nabo yitwaza jewe ndazi ko ata mutegetsi n'umwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbiri nk'ubu umutegetsi nyawe ntiwugwanya ikibaho gituruka hose Arasaze.
atarazi icyo apfana n'uwagikoze hereza amafaranga yanje Urasara. iteka ry'umutware riva ku ngendo yo kubahiriza amategeko atarabye nkunzi twirinde gukingira ikibabi inkozi z'ibibi dushire imbere intwari ibereye ubuntu n'ubutwari bishinga imizi mu gihugu ako ni akamo mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika imiryango cumi n'umwe mu ntara ya rutana bazinduka imbere ibiro bya buramatari ibitigiri by'abo bantu ni mirongo ine abo bantu bavuga ko bagiye kwitura buramatari ngo abakomoreze itongo banyazwe n'abajejwe intwaro muri komine ya gihano eh, aho ni giharo murambarira iri muri iyo ntara ngo kuko bari baritsindiye muri sentare abajejwe intwaro bo bavuga ko abo bantu barigabiwe no mushikirizamanza mukuru w'iyo ntara mu buryo budakurikije amategeko aho bari abana n'abagore bakaba barembejwe n'igikonyozi bamwe bakavuga ko hari n'abamaze kurwara ni inkuru ya mugenzi wacu fidele d'antoine nsabimana ku munsi ugira kabiri barara imbere y'ibiro bya buramatari abo banyagihugu baturutse muri komine ya giharo bose baturuka ku muryango witwa mariko kwizera bavuga ko bariko bararenganywa n'abajejwe intwaro ku matongo batsindiye mu butungane aba banyagihugu baje bitwaje n'impapuro zerekana ko batsindiye iryo tongo muri sentare y'intango ya giharo twebwe tuva igiharo umutumba n'ibayaga ni ukuvuga yuko igituma turi harya imbere y'ibiro bya buramatari ni uko twe twaburanye urubanza duhereye ku mutumba kugera kwa musane tukagenda no ku- no ku sentare y'intango tumaze kuburana urubanza tukarutsinda abo twatsinze ni ukuvuga baciye bakoresha ingufu bamaze gukoresha ingufu rero twitura sentare yadutunganirije nk'uko yadushikiriza izuba ry'akarifa aca ikiturungika eh, mu rutana m- kumushikirizwa manza tumaze gushika kumushikirizwa manza yaradutumye ko twese iratwumviriza aranashika naho hantu arahabona twe twongera gutsinda kandi none rero vyaragezeyo yaho umwe yatsindwa yategetswe gukuramwo ivyo yateyemwo vyose mu- kugeza mu kwicumi na kabiri hanyuma mu kwambiri natwe duce dushikire none twagemitse umuceri bamwe batsindwa baca bagenda kwa musanteri musanteri nawe acatangura gutwirukako amaze gutwirukako rero yaciye avuga ati duhagarike gukora aho hantu hanyuma twebwe rero duca twitura abadutunganirije abadutunganirije ati genda mubandanye mukorera harya hantu kuko twarabashikirije ku bw'abo banyagihugu bariko barakorerwa akarenganyo kuko atabize bafise babavugira Eh, abajeje intwaro nibo barimo baraturenganya kuko bavuga yuko atabize dufise bari tuvugira imbere niyo mpamvu barimo baraturenganya rero twe dusabira nk'abantu baza amategeko kugira ngo baburanire abandi badeze batuburanire kuko twe tumwe turarenganywa nk'umuryango abo banyagihugu kandi babona ko abajejwe intwaro babishiramo n'amacakubiri y'intara kuko bavuga ko musitanteri wa komine ya giharo umupfasoni denise bahindubona yababwiye ko abaciye urwo rubanza ari abanyabururi vuga twe ntangwa twari dufitaniye gusa kiretse wene yuko avuga yuko abaciye imanza arabanyabururi bata- batoza ku muganza mu ikomine avukamwo ngo rero ngo ntaco bokora ngo atabigombye ngo gikugwe ni ukuvuga yuko n'urupapuro mushyikirizwa amanza mukuru yaduhaye turumuhaye yavuze yuko atarobishira mu ngiro bivanye n'uko arabanyabururi kubera uburyo babayeho imbere y'ibiro by'intara ya rutana abo banyagihugu bavuga ko bafise amakenga yo kwandukirwa n'indwara canke bakandukiza n'ababa mu micungarara y'aho bacumbitse ingorane dufise ya mbere niyo gukena ivi- amazi yo kunywa iyindi ya kabiri nta nta bwiherero buhari aho umuntu yihagarika rero ingorane ziriho kandi inzara yose ngaha tutarose umuntu adu- adu- adutabara akaduha nk'agafaranga tukaza kugura akavoka tugafungura ingorane ziriho ni nyinshi tumiriwe nabi cyane abana n'abakenyezi turi kumwe bamwe mbe baza- baragwaye eh, baragwaye ku ku buryo uno munsi hari uwo bagiye gu- kugura utudonge two kurya kubera maraya yamufashe rero bamiriwe nabi cyane kubera imbeho turara hanze urumva n'amagorwa kandi turi abenegihugu nk'abandi turashobora kuhandurira indwara ndetse n'ababa mu micungararo yaho ugasanga baramerewe nabi eh, kubwo kubw'iyo myanda usanga irirahigiye mu ma- mu mashamba nyandwibeda buramatari w'intara ya rutana yabwiye ijwi rya amerika ko azotanga umuco ukwiye ejo kuri ico kibazo c'amatongo yo mu giharo bamwe mu bari mu rwego rw'ubutungane aho mu ntara ya rutana bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko urwego rw'intwaro ruriko rwinjirira urw'ubutungane kuko urubanza rwari rwacitse mu rutana fidel d'antoine sabimana kubw'ijwi rya amerika
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya ukubashikiriza ivyiyumviro n'ivyifuzo vy'abanywanyi bacu kuri facebook dutega amatwi mu mugezi wacu etienne karekezi yadusomeye bumwe mu butumwa badushikirije
kuba twumva mbanje kubasuhuza ejo ku wa mbere nibwo fifa ishyira muri umupira w'amaguru ku isi ryatangaje ko umukinnyi w'ikirangirire w'umupira w'amaguru Lionel Messi ukinira ikipe Barcelona FC yo muri Espagne yegukanye igihembo cy'umupira wa zahabu w'umwaka wa 2015 ni ukuvuga ko iki gihembo gitangwa na FIFA cyatumye Lionel Messi ajya ku ntebe y'icyubahiro y'umukinnyi w'imena ku isi mu mwaka ushize ku ruhande rw'abagore umukinnyi Carly Lloyd kapiteni w'ikipe y'umupira w'amaguru ya leta zunze ubumwe za amerika niwe wegukanye umwanya w'umukinnyi w'imena mu mwaka ushize kuri facebook twari twabajije tuti mwe mubona mute ayo mashimwe yatanzwe ese namwe niko mubibona reka nguhereho wowe timi miga urakomeye cyane umwaka mushya muhire kandi wagize uti congratulations kabisa ari we atawundi yomuja imbere mu iyi bibiri na cumi na gatanu madaha gilbert vidaroje ati bari babikwiriye kuko iyo urebye ibigwi byabo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu usanga barakoze cyane uti nta wundi wabarushije pe naho jean marie nijimbere urakomeye cyane umwaka mushya muheri nawe uragira uti wihanukiriye cyane kandi rwose witakumye uti mesi mesi mesi uti congratulations wongeraho uti am happy today uragira uti komera cyane mesi wakoze neza kandi uti ndishimye uyu munsi naho jean claude niyo nkuru we yandika agira ati cristiano ronaldo nawe kumbi muri fifa ni uku ibindi ntibyumvikana ibyo wanditse naho repape oliyo oli uti murakoze cyane messi yarakwiye ako gashimwe kuko jewe ndemera ubuhinga bwe mu gukina uti messi arakina ntawobideha ariko iyo nzu ya fifa ntayo tuciyizeye kuko hari byinshi kandi by'ukuri bitwereka uko bitwara nabi uti ibiturire byari byariraye mesi mesi vive uturakabaho naho filime ndayisasirire uti yarabikwiye pe tugusorezeho we murenzi jean pierre uragira uti muri make cyane yarabikoreye kabisa abatwumvaga ni aha dusoreje uyu munsi abandi basigaye ni ahejo kuwa gatatu
urakoze etiyene ubutumwa bwerekeye icyo gihembo cya mesi ni ubutumwa bwari bwinshi cyane rwose ariko akanya ntitwakaronse ikakatwanya gatoya cyane rwose ubundi butumwa dushobora kuzobashikiriza uwundi munsi tubibutse kandi ko muri komorandanya kumviriza iradiyo ijwi y'amerika mu kanya turasozera amakuru yacu kuri yo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twabashikirije twavuye ko intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu ntara afurika ibiyaga binini tomasi periyero yatanga urugendo mu bihugu by'iburayi hamwe no mu ntara afurika ibiyaga binini urugendo rufite umugambi wo kurondera inyishu y'ibibazo biri mu rundi hamwe no mu gufasha mu gikorwa kijanye n'amatora atekanijwe mu gihugu cya repubulika ya kongo iharanira demokarasi mu itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganji bwa leta zunze ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire hamwe no gufashanya n'amakungu rivuga ko amerika ishyigikiye ibiganiro bihuza abarundi byatunganijwe icese byatangujwe icese ku iginikizo rya mirongo ine n'umunani ry'ukwezi ku cumi na kabiri mu gihugu cya uganda iryo tangazo risaba kandi ko ivyo biganiro bikomeza atantambamye mu rugendo azogira mu ntara ya afurika y'ibiyaga binini umushikirantahe rero azobonana n'intumwa zitandukanye z'uburundi hamwe n'abatetsi bo mw'ishirahamwe ryo mu bihugu vya afurika yo mu museruko mu mugambi wo kuraba ukuntu ibiganiro bihuza abarundi vyotangura vuba yarusha mu gihugu ca Tanzania bitekanijwe kw'iyo ntumwa ya leta zunze Amerika Thomas Perriello agendera igihugu c'ububirigi Ubutaliyano Tanzania u Rwanda hamwe na Republika Kongo iharanira demokrasi twabwiye kandi ko muri aka karuhuko ko mu minsi mikuru ya Noel na Bonane honyene no kuvuga muri izi ndwi zitandatu ziheze mu gihugu cya afurika y'epfo hishwe abantu bashika igihumbi n'amajana umunani baguye mu isanganya ry'imodoka umushikiranganji w'igihugu cya afurika y'epfo ajejwe ivyerekeye gutwara abantu n'ibintu uh, dipuo pillars uyu munsi kwa kabiri yavuze ko abantu igihumbi n'amajana na mirongo itanu na batanu bishwe hagati y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri hamwe no ku itariki ya cumi na rimwe y'uko kwezi kwa mbere ibyo bitigiri byariyongeye inshuro cumi na zine ku ijana ugereranije n'imfu zivuye ku masanganya y'imodoka yabaye mu mwaka uheze uyu mushikiranganji avuga ko abantu ibihumbi bitandatu bahagaritswe kubera bari ko batwara imodoka baborewe avuga kandi ko nyinshi muri izo mpanuka zavuye ku badereva bari ko barihuta cyane imodoka zitari zikwiye kuba ziri mu ibarabara kuko zidakwije ibyemeza ko zikomeye hamwe no ku kuntu abari muri izo modoka batari bambaye imisipi ishobora kubakingira mu gihe cy'isanganya raporo y'ibitigiri by'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe kwitaho amagara y'abantu ivuga ko abantu umuriyoni umwe n'ibice mirongo ibiri na bitanu bicwa mu masanganya y'imodoka ku isi hose kiramwaka menshi muri ayo masanganya akaba abera mu bihugu byo muri afurika twavuze kandi ko igihugu cya afurika y'epfo cyahawe ikiringo cyo gushika ku igenekerezo ya cumi na gatanu ry'ukwezi kwa gatatu kugira ngo kizobe cyamaze kureka inkoko zivuye muri leta zunze ubumwe za amerika zikinjira kugurishwa mu gihugu cya afurika y'epfo ati amatagisi arenze kurihwa ngo bitagenze gutyo naho igihugu cya afurika y'epfo kikazoca gitakaza uburenganzira bwacu bwo gushora ibyimburwa muri leta zunze ubumwe za amerika ati amatagisi kirenze gutanga nk'uko biri muri y'amasezerano amerika ifitaniye n'ibihugu byo muri afurika agowa iyo ngingo yatangajwe ejo ku munsi wa mbere na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama mu ndwi iheze umushikiranganji w'igihugu cya afurika y'epfo ajejwe udandaji rob davis yaratangaje ko ivyo bihugu uko ari bibiri byarangije gupfundika amasezerano atandukanye uh, yerekeye urudandazwa rw'inyama yamara ambasaderi uh, wa amerika michael forman avuga ko hakiri intambamyi kuri icyo gihugu cya afurika y'epfo nshuti mwese mukundira radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneho akanya ko gushimira enjeniyeri peter handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara na innocent kimenyi badufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye murakoze cyane rwose kuba mwaduteze amatwi mugire umugoroba mwiza n'amahoro mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.